mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isambira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe umurwi wa onu ukora amatohoza ku burundi wasubiye kuvuga ko mu gihugu c'uburundi haca ibonekeza ubwicanyi inyuruzwa ry'abantu ipfungwa n'ihohoterwa bikorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu ubutegetsi bw'uburundi butera ivyatsi bwivuye inyuma ibivyagirisha uyu ni ambasador tabu renova serukira uburundi muri onu muri make ahagira ati uburundi bwongeye kwiyama ivyo vyagirije bifise intumbero za politike kandi vyuzuye ibinyoma ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi risaba ko abanyagihugu ba uganda babana n'impunzi nabo boza bararonswa imfashanyo muri myanmar abasirikare basubiriye kurasa abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza kudeta abantu icumi n'imiburiburi bapfiriye muri iyo myiyerekano tunisi iri mu ruhigi rw'abanebagura leta babicije ku mbuga ngurukanabumenyi haya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu reka tuyahere kuri ino nkuru idushikiriye ubunyene inama nshingamateka y'ububirigi ihejeje gufata ingingo ku vyerekeye dosiye ya paul rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ibindi ku vy'iyo ngingo na mugenzi wacu thomas kamirindi inteko ishinga amategeko y'ububirigi umutwe w'abadepite yatoye umwanzuro ku kibazo cya paul rusesabagina abadepite bavuga ko yatawe muri yombi ku buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko uburenganzira bwe butubahirizwa barasaba guverinoma y'igihugu cyabo kwita kuri iki kibazo ku buryo bugaragara kandi ko uburenganzira bwa rusesabagina bwubahirizwa nk'umwenegihugu w'ububirigi uburenganzira burimo ubwo gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere abadepite b'ubirigi barasaba ko rusesabagina asubizwa mu bubirigi mu gihe bitarashoboka bavuga ko ambasade y'ububirigi ikwiye kwemererwa gukurikiranira hafi ikibazo cye kandi ko nawe agomba kuburanishwa ku buryo butabogamye tukivuga ku vya covid ya cumi n'icenda abagendana ubumuga muri nigeria babandanya kugarizwa n'ingaruka z'ico kiza ejo ni mukankusi nivyo agiye kutubwira icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye ubuzima butoroha kuri buri wese ariko by'umwihariko abafite ubumuga bumva barushaho gutereranwa kurusha na mbere abantu bo mu miryango igendana ubumuga mu murwa mukuru wa nigeria baragerageza kubaho uko babishoboye ariko baracyakeneye inkunga umunyanigeriakazi saramatu abubakar ugendana ubumuga afite abana bane akaba atwite undi bitewe no kutabona nta n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga mu rugo abubakar avuga ko ubuzima bumugoye kandi ko rimwe na rimwe agomba gusabiriza ngo babashe kuramuka yumvikanisha ko icyorezo cya virusi ya korona cyatumye ibintu birushaho gukomera miliyoni zigera kuri makumyabiri na zirindwi z'abanyanigeriya babana n'ubumuga kandi bagize kimwe cya gatatu cy'abaturage bakennye kurusha abandi mu gihugu nk'uko imiryango itanga imfashanyo yibanda ku bamugaye ibitangaza abubakar aba mu kigo cy'abagendana ubumuga cya abuja gicumbikiye abagera muri magana atandatu abenshi muri bo babeshejweho n'inkunga y'iyo miryango nubwo iyo mfashanyo kugira ngo ihagere ari hamana kuva icyorezo gitangiye mu mwaka ushize nk'uko umunyamabanga muri icyo kigo mohamed dantani abivuga yumvikanisha ko mbere wabonaga umuntu aje gufasha ikigo buri minsi ibiri cyangwa itatu ariko ubu bifata ibyumweru bitatu cyangwa bine mbere y'uko hagira inkunga ihagera ejo niya mukangusi icubandaniriza ko n'ibi vya tunisiya iri mu ruhigi rw'abanebagura leta babicishije ku mbuga ngurukanabumenyi polisi muri tunisiya irafata abakangurambaga bakoresha imbuga nkoranyambaga bakanenga guverinoma kandi bagahamagarira imyigaragambyo nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibivuga kugeza muri uyu mwaka mirongo itanu bamaze gutabwa muri yombi nyuma y'imyaka icumi tunisiya ibayemo imyivumbagatanyuro ishaka demokarasi igihugu cyakomeje kwibasirwa n'umukwabu hamwe n'imyigaragambyo ishingiye ku kajagari muri politiki n'ubukungu bwifashe nabi mu gihe abigaragambya bihereza imihanda abandi kabo bakoresha imbuga nkoranyambaga bakanenga abategetsi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iravuga ko polisi ibahiga kandi imaze gufunga byibura mirongo itanu kugeza muri uyu mwaka impirimbanyi z'abanyatuniziya bavuga ko nyuma y'imyaka icumi habaye imyivumbagatanyo mu bihugu by'abarabu hakiri ikiguzi bagomba kwishyura iyo bavuze ibyo batekereza bavuga ko ibyari byagezweho n'iyo myivumbagatanyo ubu birimo guhindura icyerekezo bakomeza bavuga ko ubwisanzure mu kuvuga icyo umuntu ashaka bwugarijwe kandi ko abantu bagitabwa muri yombi mu myigaragambyo abayobozi ba tunisiya baragendera ku itegeko ryariho mbere y'imyivumbagatanyo mu bihugu by'abarabu bakabangamira ubwisanzure mu gukoresha interinete nabo bavuga ko batuka cyangwa babuza abandi umudendezo bakabahanisha igifungo cy'imyaka ibiri abo bayobozi ntacyo bashatse kubivugaho
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyabandanirize muri myanmar aho abasirikare basubiriye kurasa abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza kudeta yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri abantu icumi n'imiburiburi bapfiriye muri iyo myiyerekano mugenzi wacu thomas kamirindi nibyaje kutubwira ibigo ntaramakuru mpuzamahanga bitandukanye n'ibinyamakuru byo muri myanmar bivuga ko abantu batandatu baguye mu mujyi wa mayang mu ntara ya magwei yo hagati no hagati mu gihugu abandi bane biciwe umwe umwe mu mijyi itandukanye yangon mandalay bago na taungo abarashwe uyu munsi biyongereye ku bandi byibura mirongo itandatu bishwe mbere yabo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abenshi bazira amasasu y'intambara naho abantu batawe muri yombi kugeza ubu ngubu bararenga ibihumbi bibiri hagati aho abasirikari bakoze kudeta barimo barashakira ibindi byaha umukuru w'igihugu bahiritse ku butegetsi Aung San Suu Kyi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi umuvugizi wabo brigadier general mintun yavuze ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani suki yakiriye ruswa y'umwe mu banyapolitike bakomeye muri myanmar igizwe n'amadolari ibihumbi magana atandatu na zahabu ijya kugira agaciro kangana gutyo kugeza ubu aung san suu kyi yaregwaga ibyaha bibiri byo kwica amategeko agenga ibihe by'ibiza n'agenga kohereza no gutumira ibicuruzwa mu mahanga ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu itegeko rishasha rigena amafaranga yo kurwanya ikiza cya covid ya cumi n'icyenda leta zunze ubumwe za amerika itegekanya amadolari miliyari cumi n'umwe y'imfashanyo mpuzamakungu ibindi n'ubu turabibaza mugenzi wacu thomas kamirindi iri tegeko ryemejwe burundu n'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress ejo hashize ku wa gatatu perezida joe biden yatangaje ko azarishyiraho umukono ejo hazaza ku wa gatanu maze rizahite ritangira gushyirwa mu bikorwa riteganya ingengo y'imari y'amadolari hafi miliyari ibihumbi bibiri arimo rero miliyari cumi n'imwe yo gufasha amahanga nayo guhangana na covid n'ingaruka zayo leta zunze ubumwe za amerika izayanyuza mu bigo cdc by'ibihugu no mu bigo mpuzamahanga byo gukumira no kurwanya indwara no mu kigega mpuzamahanga cyo kurwanya sida igituntu na malariya cyashyize muri gahunda zacyo n'iyo gufasha ibihugu bikennye kurwanya covid iyi ngengo y'imari nshya y'amadolari miliyari cumi n'imwe ije yiyongera ku yindi y'amadolari miliyari enye leta zunze ubumwe za amerika yemereye gahunda covax ya oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yo gufasha ibihugu bikennye mirongo cyenda na bibiri kubona ku buntu inkingo za covid kugeza ubu leta zunze ubumwe za amerika imaze gusohoramo kimwe cya kabiri cyayo
barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya amerika mubandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko muyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva ikiriraho kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye ku gihugu cy'u Burundi aho kuri uno wa kane umurwi wa ONU ukora amatohoza kuri ico gihugu wagiranye ibiganiro n'inama nkuru ya ONU iraba ivyerekeye agateka kazina muntu ku isi muri raporo washize ahabona i Geneve ku mugwa mukuru w'Ubusuwise uwo murwi wasubiye kwemeza ko hacibonekeza ubwicanyi inyuruzwa ry'abantu ipfungwa n'ihohoterwa bikorerwa cane cane abatavuga rumwe na leta y'u Burundi mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda yabidukurikiraniye
kubw'umugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi leta nshasha ntirerekana ugushaka ko kubahiriza agateka kazina muntu mu nama y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu i Geneve mu Busuwise Dudu Dienne atwara uwo mugwi yerekanye ico kogwa atabatavuga rumwe na leta n'abaharaniye agateka kazina muntu n'ubu baracanyuruzwa bakicwa bagafungirwa ubusa abandi bagatugwa ibiziga hirya no hino mu bwicanyi ndengerabutungane bagaca bahambwa ikibiriraho ingufu zikwiye gushigwa mu guhagarika ibikorwa bibangamira agateka kazina muntu no guhana ababikora aha turashimira leta ko yatanguye gufata no guhana urwaruka rw'imbonerakure rwakoze amabi amwamwe leta ikwiye kandi kureka ubwisanzure bw'itangazamakuru no gushikiriza ivyiyumviro turashima ko abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu barekuwe ariko mu nyuma bagenzi babo uh, hamwe n'abaharaniye agateka kazina muntu baciye bakategura gufunga ubuzima bwabo bwose mu rubanza rudakurikije amategeko ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri iyo nama ijwi ry'amerika ryakurikiranye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bwa video conference userukira uburundi i geneve ambasaderi taburenova yateye ivyatsi raporo y'umugwi wa dududienne ati uburundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari ugucafuza igihugu cacu kandi leta mvyeyi leta nkozi yo iri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazina muntu naho turi ku kivi kandi abanyororo barenga ibihumbi bitanu barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi vyerekana icizere kihari amashirahamwe yigenga yo mu burundi na mpuzamakungu yo yose kwabibona human rights watch amnesty international n'ayandi adoma urutoki ku inyuruzwa ry'abatavuga rumwe na leta ibi ndetse byagarutswe ko na deni ndayishemeza ku izina ry'amashirahamwe international service for human rights na focode mu mwaka uheze wonyine amashirahamwe hana agatagazina muntu yashoboye gutohoza abantu barenga amajana mirongo itandatu bishwe abafungurwa ubusa babandanya bapfungwa ukunyuruza abantu birabandanya harimo no kunyuruza abantu bahungutse kandi baba bitavye akamo uwo mukuru w'unyene aba yateye abantu twavuze kandi yuko uh, dutewe amakenga n'imvugo ibiba urwanko yabaye ndanse mu gihugu cacu Burundi cane cane uh, amacakubiri acafuza ubwoko bw'abatutsi ngaca usanga ivyo bikorwa n'abantu bazwi ubu unye muri kino gihe usanga mu kugena abantu mu mabanga y'igihugu hariho ubwoko busa n'ubwamaze kwigizwayo ugasanga ubwoko bw'umukuru w'igihugu nibwo buriko burashigwa imbere cyane icyo bikoze ubuserukira ubumwe bwa buraya we warashima ko imigenderanire n'uwo muryango iriko iranaguka ati twebwe turashima uko ibintu biriko biragenda mu gisata c'umutekano ndetse twaranatanguye n'ibiganiro byo kunagura imigenderanire n'ico gihugu ifungurwa ry'abamenyeshamakuru n'abandi bahawe ikigongwe iyugururwa ry'amaradiyo ryigenga kunagura ibiganiro hagati ya leta n'abanyepolitike bari mu gihugu n'ibindi n'ibimenyetso bigaragara leta nshasha yaratangaje ko yifuza no gukorana n'uyu mugwi wa ONU nico n'ikindi kimenyetso ariko naho biri uko turanegura n'imanza zo gufungwa wo guherayo zaciriwe abantu mirongo itatu na bane bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi ibihugu vyo mu buraruko bwa buraya bikunze kwitwa repeyi nordique vyo vyo bisigura ko ivyo bimenyetso ari vyo guhuma amaso amakungu uyaserukira ibihugu nka danemark norvege finland n'ibindi asigura ko ingingo zafashwe na leta y'u burundi mu vyerekeye agateka kazina muntu ari nke cane badomora urutoke ku bikorwa vy'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambi uri ku butegetsi bashaka kurengera inzego z'umutekano mu guhohotera abatavuga rumwe na leta nk'uko babimenyesheje uwo mugwi wa oni ukora amatoza ku burundi washizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uheruka kongerwa ikiringo c'umwaka umwe watangaje ko hari urutonde rw'amazina y'abari ku isonga mu guhohotera agateka ka zina muntu wahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi iyi sentare nayo hayize imyaka itatu itanguye amatohoza nyezina y'ivyaha vyakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi rya amerika tukivuga ku vy'agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi Ecclesia Katolika yemeza ko bibabaje kubona hakiri abantu bazira ivyumviro vyabo vya politike amashirahamwe yigenga n'imigambwe ntibabona ariko kumwe ivy'iki kibazo inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wili Kaneza itangazo rya episkopi katolika mu burundi ryasohotse inyuma y'inama yabo isanzwe y'ukwezi yabereye ku cicaro gishasha c'inama y'abasenyeri katolika kiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abasenyeri bagaruka ku bintu bitari bike harimo umwimbu wagabanutse bitumwe n'imvura y'umurengera yatwaye imirima ku kiza ca virusi ya korona bemeza ko cakuye igihugu cose ariko abagwayi bakaba bakira ku bwinshi hamwe n'ibindi iruhande y'abarundi ndiri ivyariho vya papa francisco bavuga yuko baja gusuhukira muri tanzania kubera ubukene hamwe n'impunzi zihunguka banemeza ko hacibonekeza abazivyumviro vyabo vya politike bivugwa na musenyeri joachine ntahondereye umukuru w'inama y'episkopi katolika mu burundi ku mupaka igihugu cyacu gihana n'icya tanzaniya ubwo bukene bwatumye urwaruka rutari ruke ruheba amashure rukaja kurondera akazi n'akazoza keza muri ico gihugu kibanyi abepiskopi barashimye kumva ko abari bahungiye mu bihugu bibanyi bakomeza bahunguka ku bwinshi kandi muri rusangi bakakirwa neza naho hatabuze ababinuba babafashe nk'abahemu abepiskopi barashimye ko hirya no hino abantu batekanye n'aho agahinda katabuze hamwe hamwe kubera ubusuma bwo mu mazu canke bukuroga abandi mu gutanga ishano baraneguye n'ingiro mbi ikiriho hamwe hamwe yuko uburabuza abandi babahora ivyiyumviro vyabo vya politike jean hakizimana umukuru w'ishirahamwe forikone efurimu yakorera mu ntara zose z'uburundi ntabona kumwe ibintu n'abasenyeri katolika ibijanye na politike uno munsi hariho intambwe zagiye zirategwa ibijanye n'abo bazira ivyiyumviro vya politike vyabo ntavyo turiko turabona ku rubuga vyumvikana ko uno munsi turiko turaraba twemeza ko uno munsi abarundi babanye neza kandi intambwe zitari zike zerekana ko agateka ka zina muntu gatera kubahirizwa ziriko zirashikwako biratangaje mwano mango hari abantu bariko baravuga ko hari abantu gihogwa ibyumviro bya politiki ariko Aime Magera avugira umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi ku rwego mpuzamakungu mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika asanga ivyariho vya papa bidahuguza na gato ashimangiza itororero ivyo avuga sagaseseshwa rumuri ihonyangoga ry'agateka kazina muntu mu burundi rirabandanya ukuri kwamye mbere no muri ino minsi turabona ko riko ririyongera cane abantu badafise ivyiyumviro bimwe n'umugambwe wa snedfdd babandanya babahohoterwa na cane cane aho umugambwe wacu senere akaruhuko ari hafi ni nk'uyu nduwayezu clement avuka mu gweza muri komine kanyosha muri rirara aho uyu munywanyi wa seneri yafashwe izuba riva ku murango agafatwa n'intwaro bari kumwe n'igendereza gushika uno munsi ntibatwereka uwo muntu afungiwe ntawuzi ko ari nuko atakibaho hari n'abandi bantu bagize amahirwe barafatwa bararekugwa kubera basubiye mu bikorwa by'umugambwe seneri ubu barara ntibugica babarara ku mugono ngo mwasubiyeyo gute twari twababujije dufata kandi karorero nko muri komine kiremba ejo bundi kwigina isabukuru igira kabiri musitani yagomoye izangabo ziwe z'imbonera kure bafata amayira yose ashika ahantu iryo sabukuru ryariko rirabera barazibira ngo nta munsi mukuru ngo wasivye warega kuri amategeko yarakubitwa gashaya naho umunyamategeko janvier bigirimana arongoye tournora page burundi nawe asanga imvugo y'abepiskopi katolika yisiguye cane ni ubukebura abategetsi kugira ngo imvugo ijane n'ingiro iciza c'ijambo nk'iryo rishikirijwe n'abungere ba ekleziya katolika yo mu burundi ni uko dusanzwe tuzi yuko abo basenyeri ijambo ryabo ari ijambo rifise inguvu kandi ari ijambo rishikira abarundi benshi tutibagiye abategetsi b'uburundi kuba rero basubiye kwerekana bakadoma k'urutoke yuko mu burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya gutotezwa nofata bafata ko ari inkebuzo batanze byari ngombwa rero yuko bashobora kwibutsa yuko mu Burundi hakiriho intambwe zo gutera eh, mu bijanye no kubahiriza abatavuga rumwe na leta muri byose bwana hakizimana atwara forikonefu abona ko abantu bakwiye kugwirizwa inyigisho cokorwa mu gihe hari ukubana neza nuko abantu babandanya bigishwa kubana neza kubahana gusonera eh, ibyo ari byo byose byotuma agateka kazina muntu eh, gahungabanya iyo abantu batagumye bigishwa birashoboka ko ibyo bishoboka bikaba mugabo uno munsi turaba turabona ko by'ukuri atacotuma biba kuko n'imigwi itandukanye iharanira agateka kazina muntu irahari kuva rero mu mabanga perezida evariste ndayishimiye yarahiye ko atazihanganira abahohotera abandi kubera amabanga canke ijunja bafise ndayishimiye yanatanze amabanga yo gutwara umugambi uri ku butegetsi sndefdd mu mpera z'ukwa mbere yabonetse kenshi mu biringo bitandukanye asangira n'abandi bakuru b'imigambwe ku mazimano bwiwe yabateguriye barimo agaton rwasa yavuze ko yamwivye ingoma mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eroge urikaneza ijuru rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda komiseri mukuru w'ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi hcr philipo grandi asaba ko imiryango y'abanyagihugu ba uganda babana n'impunzi yoza irahabwa imfashanyo uwo mutegetsi asigura ko iyo miryango itakaza ibitari bike isangira n'impunzi ibi philipo grandi yabivugiye muri uganda mu rugendo yari amazemo iminsi nkuru irambuye na ignatius bahizi ari kampala muri uganda
bwana grandi wasoje urugendo rw'iminsi ibiri muri uganda yasuye inkambi z'impunzi zitandukanye ziri mu majyaruguru y'igihugu zirimo inkambi ya bdbd imwe mu zicumbikiye impunzi nyinshi ku isi umubare munini w'abacumbikiwe muri iyo nkambi baturuka muri sudani y'epfo kuba igihugu cya uganda ubu ari cyo gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa afurika bisaba ko n'ibikenerwa gufasha izo mpunzi byiyongera nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa hcr bwana grandi avuga ko iyo mfashanyo ikwiye kutagarukira ku bikorwa by'ubutabazi byonyine ati uganda ni igihugu gifite umutekano bituma abantu benshi bagihungiramo ariko nk'igihugu nacyo gikeneye imfashanyo ntabwo twazahora twita ku bikorwa byo gutabara impunzi byonyine ubu tugiye kwagura ibikorwa byacu tureba n'ibintu byakungukira abanyagihugu baturanye n'izi mpunzi kugira ngo tuzagere kuri ibi rero twatangiye ibiganiro na banki y'isi yose kugira ngo idufashe muri uyu mugambi uwungirije minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jennifer namuyangu we avuga ko uganda yatanze ibyo ifite byose kandi yongeraho ko leta iteganya gushyira amashuri y'impunzi ku rutonde rw'amashuri ya leta kugira ngo aje abona ibyo andi mashuri ya leta abona bityo asaba amahanga nayo kubahiriza inshingano zayo mu gufasha impunzi so Ati reka nsaba umuryango mpuzamahanga kutugwa mu mugongo mu gufasha izi mpunzi n'abo zituranye nazo mu buryo buhoraho nk'uko nk'uko tubizi nta mahoro arambye yari yagerwaho mu bihugu ziturukamo kugira ngo zibe zashobora gutahuka asa nk'usubiza ibyifuzo by'uyu muyobozi bwana filipo grandi yavuze ko uganda ari igihugu ntangarugero ku buryo amahanga akwiye gufata impunzi hakurikijwe amategeko azibereye yashizeho n'uburyo zifasha kuzigezaho hafi ibikenerwa mu buzima byose kugira ngo zigire ubuzima busanzwe bityo ko nabo biteguye kwifata mu mugongo mu kubungabunga ibidukikije uburezi n'ubuvuzi bw'impunzi n'abaturage muri rusange Ati dukwiye gufasha igihugu cya Uganda mu migambi mishya cyatangije yo gufasha impunzi. Iki gihugu dukwiye kukibera umuvugizi hanze kugira ngo gifashwe mu mishinga ihoraho yo gufasha impunzi. tunhasheri twiteguye gushora umutungo utubutse mu bikorwa bijyanye n'uburezi ibidukikije hamwe n'ubuvuzi bw'impunzi nk'ibintu nyamukuru tubona ku ruhande rwacyo hari hasanzwe kwinubira ko umubare munini w'impunzi watumye ibijyanye n'ibidukikije byangirika dore ko ari impunzi zikura ibyo zikenera mu buzima bwa buri munsi nk'inkwi amazi guhinga n'ibindi HCR yatangije umugambi wo gutera ibiti mu turere impunzi zituyemo akabivuga ko mu majyaruguru y'igihugu imaze kuhatera ibiti birenga miliyoni imwe mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije Bwana Grandi yanitabiriye inama ihuza ibigo bya leta bitandukanye hamwe n'abaterankunga aho yongeye kwizeza ko umuryango akuriye ushishikariye gufasha Uganda yabereye urugo ibihumbi by'impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere bihoramo umutekano muke aho niho minisitiri wa uganda ushinzwe impunzi n'ibiza bwana hilary onek yasabiye amahanga gushakira umuti ibibazo bituma abantu bahunga mu bihugu byabo kuko aricyo kizatanga ibisubizo birambye ku bibazo by'impunzi bwana grandi yanagiranye ibiganiro na perezida museveni hamwe na minisitiri w'intebe ariko ibyavuye muri izo nama ntibiramenyekana kugeza ubu uganda icumbikiye impunzi zisaga miliyoni n'ibihumbi amagana ane ziganjemo izituruka mu bihugu bya sudani y'epfo repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi somaliya u rwanda n'ibindi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbere yo guhana agahindukira reka tunyarukire gato mu gihugu cy'u rwanda aho sentare yegeje inyuma urubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi biwe mirongo ibiri uyatavuga rumwe n'ubutegetsi yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba yasabye ko urubanza rwiwe rutoburanisha bivuye ku mwunganira atarahari abareganwa na rusesabagina bo basabye ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa bakaburanishwa vuba bidatevye ibindi na mugenzi wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda yabidukurikiraniye ubwo hasubukurwaga urubanza rwa rusesabagina na bagenzi be kuri uyu wa kane paul rusesabagina yagaragaye mu rukiko atunganiwe yari amaze iminsi yunganirwa na metere rudakemwa jean felix kuko undi mwunganizi we metere gatera gashabana yavuze ko yagiye mu rundi rubanza yarusha muri tanzania azagaruka kuri makumyabiri na kane z'uku kwezi rusesabagina yabwiye urukiko ko urubanza rwasubikwa kubera ko umwunganira mu mategeko atabonetse avuga ko iburanisha rikomeje atunganiwe haba hari uburenganzira y'imwe rusesabagina yunzemo ati twumvaga tutaburana mu gihe hari icyemezo cyafashwe ejo tutishimiye kandi twajuririye yumvikanishije ko we n'umwunganizi we babyumvikanyeho ko ahubwo bari bafite gahunda yo guhura iki cyifuzo cya rusesabagina cyakuruye impaka mu rukiko ubushinjacyaha buvuga ko ibisobanuro rusesabagina yahaye urukiko nta shingiro bifite kuko busanga umunyamategeko umwunganira azi neza ko kutishimira icyemezo cyafashwe bidahagarika urubanza ubushinjacyaha bwongeyeho ko kuba metere felix rudakemwa afata umwanzuro wo kutitabira iburanisha yagaragaje kutubaha urukiko ariko nanone buvuga ko rusesabagina ataburana atunganiwe kuko ari uburenganzira bwe ubushinjacyaha nabwo busaba ko urubanza rwasubikwa rusesabagina akabanza kubona umwunganira abandi baburanyi nabo bakomeje kuzamura impaka bavuga ko n'ubwo uregwa afite uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko ariko n'abandi baburanyi bari kumwe na rusesabagina nabo uburenganzira bwabo bukwiye kubahirizwa metre rugeyo jean wunganira bamwe mu bareganwa na rusesabagina yasabye urukiko ko kubera ubwinshi bw'ababuranyi abarebwa n'iki kibazo bose bashyirirwaho gahunda kandi bagasabwa kuwuyubahiriza uburenganzira bwo kunganirwa nyakubahwa perezida wa nyakubahwa bacamanza bukaba ari uburenganzira fundamentari budashobora guhungabanwa cyangwa se ngo bubangamirwe igihe icyo ari cyo cyose n'aho ariho hose ariko mu gihe urukiko ruza kwiherera rusuzuma ubusabe bwa rusesabagina ndetse ahuriyeho n'ubushinjacyaha ko iburanisha ry'urubanza ryasubikwa urukiko nanone ruze kwita cyane cyane ko uru rubanza ruhuriwemo n'abantu benshi urukiko rwabikomojeho ko ruzashyiraho rodimapu kubera impamvu y'ababuranyi benshi ndetse n'ababunganira benshi hatazagira ubura nanone ikaba impamvu ituma uru rubanza rukomeza gusubikwa inshuro nyinshi metri nkundabareshi moyize wunganira karisitarias sankara we yasabye urukiko kwita ku gihe urubanza rwabo rumaze bakaburanishwa tumaze muri uru rukiko imyaka ibiri igihe n'uwo twunganira nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvuga ngo urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rw'ubununganira cyangwa defanse aho tugeze turi mu iburanisha rya kane ibyo iyo kontara tuyubahiriza uko yakabaye utayubahirije abonere konsekansi izi mpaka zasojwe n'umwanzuro urukiko rwafashe wo gusubika urubanza rwimurirwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu urukiko rwasabye ababuranyi bose kuzitabira iburanisha asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire ni amakuru twateguye turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza ca virusi ya korona kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na edi rwema yashizwe hamwe na fatima